Good day, listeners, for house are you greeting at this beautiful Wednesday afternoon? And they welcome una to this special program on Inform International Radio Family Matter. My name na Sandra Ikehwa. Family Matter dey come your way every Wednesday afternoon for twelve thirty. For this program, we dey always discuss the things when e be say uh, as family married couples the things wey be say we, we dey experience when e be say uh, things wey e go bring say e fit bring matter uh, issues when families dey experience how we go take handle this matter when e be say e no go reach uh, uh, village meeting you know say when uh, matter happen for house and husband and wife or the family dey no handle am well people when they dey the compound they go hear the matter from compound the community sef go hear from the community hmm, e go reach pastor Ian. Oh, from pastor Ian, na family meeting Now you go reach for village yes the matter go reach village and they go call you for family meeting but if you handle am well that matter no go comot for inside bedroom e no go comot for inside una house where una dey as family as husband and wife so today na uh, another matter carry us come and uh, uh, make una no forget the person una dey hear im voice this uh, afternoon na una country sister wey be sandra ikehua so any place wey e be say you for dey lis ten to us this beautiful afternoon wednesday afternoon uh, we actually dey appreciate una we recognize una wey una take dey lis ten to us anytime wey be say we come on air. yes today na family matter And the matter wey dey carry us come today na the matter wey we be say we discuss last week wednesday and uh, we no finish the matter we still go finish am today the matter be say we talk about say make say e good make uh, well, we dey support our partners especially for area of business that one come uh, you know say get stories when i talk that last week so many things examples when i give how e take good make they dey support partner especially for area of business and most especially i talk to the women our women plenty plenty because i discover say most times na our women dey always dey do this thing when we dey always feel say e no matter e no concern us and i tell us say those things wey we feel say e no matter e no concern us na those things na dem matter most the things wey we feel say dem no matter na dem matter most the things wey we feel say e no concern us na dem concern us pass na the truth na im e be that e no matter e no matter e matter plenty plenty so you be woman you be wife you dey lis ten to me this afternoon and your husband dey or your partner dey into business and you no dey show concern for that business at all you no dey e no be like say the matter concern you e be like say e no be your business e no e no matter na you e know how e waka na you e know how e dey waka na him know how e be you no get interest my friend hmm. you dey take risk o because two of una na one i give una example last week of one brother and one sister as in one boy and one girl when dem dey into relationship dem never even marry this time around but dem uh, dey into relationship and the the boy open a business center where dem dey print invitation uh, wedding cards you know printing job and all that and the boy decide to take this uh, girl when in dey date as a secretary for the, that same office two of them dey there dey work seriously when you see work for there seriously you go hear say the boy go just shout secretary the girl go run come sir not knowing say the girl na im girlfriend as in uh, the girl wey be say im don propose to marry to but nobody know but two of them dey there dey run the business They dey do am together you know no no no no room for suspicion say maybe this person dey cheat me or this person no dey do the work well because both of them na one they don agree to come together as one the the both of them dey do the job with the whole of their heart and no room for suspicion two of them just dey do the job perfectly well and they dey get good result before uh, recently um, few months back dem come um, tell us say dem wan do uh, wedding their marriage card don come out say dem dey plan to do their wedding e shock everybody like seriously so you mean say this person na your fiancé you know the thing e take everybody by surprise because nobody expect am say na so dem be so two of dem laugh look each other laugh say haba we be na so we dey since now no be say we just newly na here we for like each other we be girlfriend and boyfriend ever since before we open this business so we just feel say two of us put heads together to do the work as long as say two of us get ideas since the girl know about computer and the boy dey learn printing job so everything dey put heads together to make sure say the business move forward but today na success that same business don grow na for there dem wan for do the marriage you know raise their family because dem put heads together just imagine say that young girl no put interest say well um, i get computer idea and then my boyfriend open business center i no need to work for am i need to go look for my own money no but she sacrifice that time to make sure say she sit down dey build that business with that with that boy now the business don blow when we mean say business don blow mean say the business don grow grow big so na the business dey take care of both of them now take care of them those years of sacrifice maybe wey dem take start wey dem take dey gather customer maybe period of like six months to one year maybe that pay when she dey expect you know maybe other young girls go say after all money never dey the business they just open this business money no dey so i wan take stress myself i rather go dey work for another place make i dey receive salary than for me to dey here dey suffer with this young man eh make he do am by himself na him business he no concern me if he no work na him know i go find my way no he get foresight he look am say yes this business get bright future this young man get bright future i need to sit down work yes na person dey work before e go eat na so life be you go first work before you go dey eat you no go say eat first before you you go first work when you don work when you don invest when you don labour then you go sit down you go eat right now that young girl na time of harvest uh-huh. e don labour na time of eating enjoyment maybe tomorrow now the guy buy am one uh, fancy car make she dey drive people go dey jealous am but the time when she dey suffer when no money dey to even buy recharge card you know um, even take three square meal uh, wey be say maybe lunch no dey for for work na just to eat groundnut and biscuit for the lunch just to keep body and soul together so that the work go forge ahead those days nobody see am na wetin i dey try to talk be dey say e good make partners dey support each other especially for the area of business and i dey mostly dey speak to the the ladies for this matter the wives dem make dem no dey always dey look down on the beginning of their man you know the the beginning of their man the time wey dem newly start to dey hustle the time dem newly start to dey find money dey dey try to make money to make sure say things work out no dey always look down on that beginning make sure say you show your support yes no matter who you be even if say maybe um, um, um, you be professional um, you dey into professional job maybe you be banker or any professional job wey you dey into and you dey go office and your man just dey do one small business maybe na businessman or just get one job wey im dey do and that job never really stand and you come see am say ah eh, maybe your pay dey bigger than your man your husband own then you feel say after all your pay dey bigger because i don hear one news like that information this uh, lady na federal worker and she dey get big pay and the husband na just um, uh, petty business when im dey do dey try to run um, um, wetin dem dey call am that's uh, though a graduate but you know see, as work no dey let's say na the wife get that opportunity to get that federal job but as work no dey for the young man im suffer dey do private school teaching you know just dey manage for that place then when e see say that thing no really dey yield well e come try to start business as that business dey try to grow am the woman go just like e no consign am landlord go come knock for door we almost you know make noise for the house why because he need house rent but this woman two months salary she don pay that house rent her two months salary go pay the house rent for the whole year but this woman go fold hand dey look the husband landlady dey look for you and you know say the man no get this money you know say embarrassment wan come she go lock up she no go show sign say na that house na im dey go allow the man receive that embarrassment if not even a support to so say okay eh fine na the man na be the head of the house true i agree na the man be the head of the house na na the woman na na the the man na ah, respon dey responsible to the woman to take care of her and the children yes i agree but in a situation like this when e be say the way we find the country now then maybe you come find out say okay right now the the na your wife na e come get higher pay that one mean say she no go fit support you because this one another question wey we go answer another day people dey ask this question it doesn't mean say i no go fit marry woman wen get money pass me that one another question for another day but we find out say that stress frustration of landlord dey come knock for door money no dey money to feed for the house the woman no ready to contribute any dime for the house she no dey make contribution so the man come dey when the man dey come people go dey tell am say why you go dey complain you wey your wife be federal worker he go say make una leave that thing nobody understand why he dey use that language make una leave that thing but the business wey he dey try to do he go dey look for loan go dey go microfinance go look for loan when e wan take support the business when e dey do so that e go fit grow then people go dey ask am why you dey complain you dey always complain why no dey complain say people dey complain you no suppose to dey complain you go say why una talk like that you go say your wife na federal worker because everybody understand say as long as that wife na federal worker her um, salary for the end of the month na something when e be say if e na that same house wey the man dey na the money dey enter nobody go look for anything but the the man no look like somebody wey come from that kind house so me come dey ask myself right now who the woman dey work for the money wey she dey receive who she dey keep am for because husband and wife na two of them be right now i no talk say na because of the money make the man marry am because to start with from information the woman never dey work there when both of them dey married both of them graduate both of them never get work na only the man dey teach for private school when he marry the woman but after marriage the woman dey look for job also dey manage somewhere but god help am he get federal job now the level don high pass the man own in terms of finance so wetin we dey talk now be say for that position this woman suppose know say yes thank god say god don butter im bread as long as im husband own still dey pray make god butter im bread im suppose to support im husband at least for one area she go stand the landlord and im wife dem go embarrass the husband e go stand e no go shake e no go move am e dey enjoy whether she dey enjoy the embarrassment when the landlord dey give to the husband i no know that one na question wey i no go fit answer but for somebody to dey for such position and you allow your husband to dey suffer unnecessarily dey go from one microfinance bank to the other dey borrow money with interest to take run business to take run the home na shame on such woman na shame on such woman the reason why i dey talk am be this if e no be e no be big deal say two months salary you gather am say oga i know say this business e dey i see am say the thing dey dance e no balance wetin i go just do this my two month salary wey i don save so i wan give you you take use am support the business so that this business go grow because if this this business grow and e stand we no go suffer for this house because if the man the loan wey that man go dey take take dey do that business e dey pay interest imagine the stress wey that man dey go through to take loan pay interest and also service the house which means provide for the house that man if care is not taken he go die before him time because number one hypertension high blood pressure go first injure am when he sit down dey think my wife get this money but she no ready to support me i dey go outside go collect loan from the the loan wey i even dey collect na wetin my wife get for bank account when i suppose to take invest for this business na money dey take dey find money you be woman you dey hear my voice this afternoon this example wey i dey give just na na life thing no be say dem say dem say na wetin happen real life this man strong o oh, strong o oh, strong o oh. you know see one one funny thing be this by the end of the day when this man go don succeed when that business don grow now e don stand when the woman dey call honey i love you you go tell am say i not sure because if you truly love that man you no go allow that man dey stress you no go let am suffer una you una know the meaning of love honey i love you you go fit define the meaning of love you know the meaning love mean say i go sacrifice for you but the kind love wey you dey really dey tell that man na conditional love you dey only mention you love am because of say maybe e don arrive the time when e dey suffer when e need your help you throw away. eye this thing i don see am for so many uh, marriages as problem i don see a man when e be say the wife get money but this man dey always dey look for money for business anytime wey he wan do transaction e <tsk> dey like the account dey always red e go empty the account the man dey strong well dey hustle but e go always need extra money to balance up to make sure say e fit complete that business that transaction and those transaction dey always bring in money for am now each time e dey go bank e come know one banker for bank where im dey go as if e come become friend so this woman dey be like say e notice say this man na business man and the man na hustling man e just fall for the man like come get interest develop interest for this man wetin the lady tell am e come call am one day say anytime you need money for business let me know i fit help you finish so anytime the man just need money e go just go bank the lady go give am some support go use am run the business e go return am immediately and e dey always dey gain that business when e dey go for now e no come dey stress for money again but anytime e dey house the heart dey always dey where that lady dey because na somebody wen always dey rescue am na e be na where so many women dey miss am be this by the time you allow stranger dey come help your husband dey support your husband dey encourage your husband your husband heart go go for stranger especially when you dey in position to do that thing and you refuse to do am im heart go always dey for that stranger na error for you to allow your husband dey borrow with interest when e dey your power to settle the matter when e dey your power to assist am when e dey your power to support am na error because the end no dey always dey good o <laughs> the end no dey always good at all i don see one banker a lady banker the husband get shop where him dey sell and she na banker every time the man dey always collect money from bank the wife go help am where she dey work financial institution right so she go always help the husband collect money from bank to take go order for goods and then pay back instrumentally as e dey sell now two of them. This na woman wen e be say e know the kind business wey im e husband dey do and e dey the area of support for im e husband say i need to support my husband so anything e takes make the business take work the woman stand by am so each time the man wan make order the woman go help am bring money from bank to place order and then return am instrumentally so e come be advantage for the man say yes my wife na banker so the area of managing the home the man was supportive when the woman give birth the baby just dey i think one month or so the woman resume work no bank work as e be the baby suppose go daycare but the husband being an understanding husband go carry the baby come shop dem make the place comfort because na boutique the place dem make am comfortable put the baby for this thing feeding bottle everything go dey there and the woman for bank na marketer I be so each time the vehicle go drive down to the shop just for her to quickly breastfeed the baby and then run back to her work because her marketing job she dey move from place to place so each time when she go come you go know say she come breastfeed the baby once she breastfeed the baby e go comot because baby food wey the baby dey eat this man no count am like stress like why my wife go drop baby for me why because the woman uh, by her her own side dey play her role dey support am for that same business so when she close from office she go come straight to the shop come meet the husband from there all of them go comot they go go house This na where understanding dey supporting one another. So good make partners will dey support each other especially for the area of business so that stranger no go come help you do the work when you suppose to do stranger no go come help you play the role when you suppose to play stranger no go come in between you and your husband because of say you fail to play your role as a wife or as a husband na this dey make me dey admire the igbos you go go um, uh, market areas where igbos dey then you see dem get big shop one space dey for the next shop close to dem dem go pick am dem go put their wife their wife themselves their children dem go dey there dey busy their children na the sales people dem go go their school dem come back dem know say yes dem fit get one eh, eh, somebody under training for the for the shop there wey dem dey train wey dey help out but their children go always come back from school join dem for that same shop take the same training most times when the man don retire no say na man dey first dey old when the man don retire e don old no dey fit dey comot for house again if you even dey come dey sit down just sit down for chair there dey see wetin dey go on the wife and the children dem dey run the business the thing still go on when the woman don also retire dem no dey come out again dem don dey sit down for house the children go take over the business na e be support so we need to support each other especially for the area of business we know say na money na e dey answer everything na money na e dey run home for peace to dey for happiness to dey for that love the fire to continue to burn wey no uh, fire brigade go fit quench am na where money dey na e the love for dey catch fire when money no dey the love e dey quench at times dem no go see the ash but where money dey the love dey stay e dey strong e dey help so that is why this area dey very very important no matter wetin your man dey do no matter wetin your wife dey do learn to support each other learn to support each other where you know say you go fit play your role your part wey you know say you go fit play for your partner business play am the part wey you know say you go fit play for your husband business for your wife business play am no let stranger play am for you so that that same stranger no go take over your man or take over your woman heart take over your man heart i don give una several examples all the example una dey give una wey una dey talk since no be dem say dem say based on this work based on this counseling job na the report wey don come my table na i take dey tell una so the report wey i don get the the settlement wey i don do i dey always take am as example to teach others say this learn from others mistake and take correction you learn from other people mistake to take correction i say make we learn to support our partners business or learn to support our partners especially for the area of business no allow your partner borrow when e dey your power to provide for your partner no allow your partner to borrow always make sure say you help out when e dey your power to do so. My people, this na family matter and e dey come your way every Wednesday afternoon. And in case you get question wey you wan ask us or uh, you, you maybe you get matter wey you wan make we discuss uh, question wey we go answer for you uh, you get any issue with for your family one more answer the question just reach us for our number wey be zero zero zero zero eight eight eight eight six six six nine nine nine three three six nine nine three three nine. whatsapp us for that number sms us for that number or call us for that number we go answer your question yes um, make una no forget say dis program dey come every wednesday for twelve thirty. every wednesday on inform international radio my people. na here we go draw the curtain for today make una join us next time for another interesting topic for now na bye bye my name still remain sandra ikekwa bye bye for now.